SBS Radio
amagara meza mu mutwe w'umuntu nirwo rufatiro rw'ubuzima bwiza muri rusange abantu bafise indwara zo mu mutwe akenshi bisanga bagize ubumuga bwo ku mubiri muri australia abantu barashobora kubona ubufasha butandukanye ariko ni ngombwa kumenya ibimenyetso by'ubwo burwayi bw'indwara zo mu mutwe gutyo ukarondera ubufasha nitwa jean paul amede ini sbs kaze muri iyo nkuru iramvuye mu kanya inyuma y'aka karuhuko gato
sbs.com.au
kaze ubugira kandi buri mwaka umwe mu banyaustraliya batanu ashikirwa n'ibibazo by'indwara zo mu mutwe bikavugwa kandi yuko ibice mirongo ine na bitanu ku ijana by'abanyaustraliya bose bashobora gushikirwa n'indwara zo mu mutwe mu buzima bwabo umuhinga mu bijanye n'indwara zo mu mutwe akaba ari n'umwigisha muri kaminuza ya Macquarie Maria Kangas yagize ati zibiri mu ndwara zo mu mutwe zikunze gushikira abanyaustraliya co kimwe n'abandi bantu ku isi ni hamwe no kudendebukirwa ico no kwita mu congereza depression hamwe n'iyindi ndwara izwi nka anxiety canke eh, kwihebura reka twumvirize uko yabisiguye With depression, the warning signs is no longer ibimenyetso finding vy'iyo pleasure, ndwara yo activities kudendebukirwa people have previously canke enjoyed doing, depression including hobbies, ni no ibi longer kutakiryohererwa looking forward to n'ibikorwa vyahora socializing with bikuryohera people, although harimwo in the era of n'ivyahora COVID, that has bigufasha become a little bit mu difficult kwisamaza because of kutagishaka restrictions, guhura noticing n'abantu changes in nubwo sleep muri iki gihe patterns, ca kovide bisa concentration, n'ibigoye kubera ingingo zo finding kurwanya oneself ico more kiza irritable, more kwisanga upset, more wijiriwe defensive, gushavuzwa more n'ubusa sensitive to comments gushavuzwa by n'ubusa others.
iyo Maybe if abandi these are bantu material, there bagize can be ico a whole bashikirije constellation of symptoms and it doesn't mean you have kurizwa to have all n'ubusa.
of them.
rero hariho byinshi cyane nk'ibimenyetso kandi bidasigura yuko utegerezwa kugira ivyo bimenyetso vyose muganga kangas yavuze ati imwe mu nyifato iranga bene abo bantu ni kwiyonkora haba uwufise iyo ndwara yo kudendebukirwa ariyo depression canke iyo kwihebura ariyo anxiety reka twumvirize uko babisiguye with anxiety it's fear related it is fear of how people are gonna nk'ufise look upon them, if anxiety it's social akenshi anxiety, fear usanga of afise being ubwoba negatively evaluated, ubwoba criticized bw'ingene by abantu others, baza fearful of kumubona what people will think namba of them.
afise That's the ubwoba social bwo with kuja hamwe generalized n'abandi anxiety, usanga agira fearing ubwoba bw'ingene catastrophes, abandi of baza future kumunegura things going wrong, aho ni fearing mu about gihe things going wrong ahuye with n'abandi family, bantu with jobs, kugira with ubwoba work, but it's an bw'ivyago exaggerated muri fear, it's kazoza heightened, it's ibintu far bigger than kutagenda what, neza say, an gutinya average person yuko is fearful ibintu about.
bihungabana mu muryango mu kazi canke mu isi ariko ni ubwoba burenze urugero ni ubwoba burenze ubw'umuntu asanzwe afise muri rusange yavuze kandi ati abantu benshi bariko baratinya kovide ariko ngo ivyo ntibisigura yuko abo bantu bose bafise canke hariho amahirwe yo kugira indwara zo mu mutwe ariko ngo ivyo vyose bivana n'ingero umuntu avyifashemwo uko umwanya uhera byose hamwe yaba iyo yo kudendebukirwa hamwe no kwihebura ibyo twise depression na anxiety ngo vyotuma umuntu agira umushiha canke akagira ikibazo ingene yitwara mu gihe afise ishavu ivyo navyo bigashobora guteza uyo muntu ibibazo birenze nk'uko vyasiguwe na muganga kangasi uku gukurikira You can have irritability both for depression and anxiety.
turashobora kugira Then umushiha can have the utewe impulse na control depression disorders where people hamwe are na struggling with anger anxiety management issues.
gutyo And that bikadutera then leads to relationship problems guhushagurika both in the aho home, usanga interpersonally, abantu socially, and in the bafise workplace, ingorane and yo then in the kumenya broader uko community.
bifata And iyo that becomes problematic bashavuye because people ivyo find rero themselves in big biteza trouble, ikibazo and it could mu escalate to mibanire legal yacu problems as well as hama mu threat of ngo losing zacu jobs if you umuntu ku really giti are ciwe quite aggressive.
hamwe no mu kazi kiwe eka mbere no mu kibano muri rusange ivyo bica biba ingorane kuko usanga abantu bari mu bibazo bikomeye ku buryo bishobora no gushika mu butungane mbere ugasanga urahakwa kubura akazi mu gihe usanga ufise amahane menshi iyo myitwarire irashobora guhohotera uburenganzira bw'abandi bantu canke bigatera umudugararo mu bandi bantu hamwe n'amategeko dr kangas yavuze ati ukutamenya ingene witwara mu gihe ufise ibyo bibazo byo mu mutwe bishobora kuviramo ingeso idacika nko gukina akamari inzoga hamwe n'izindi ngeso zizingira ku muntu yamenyesheje kandi yuko kenshi abantu begereye umuntu afise ibyo bibazo usanga badashoboka babona ibimenyetso reka dukurikire It's a build up, and that's when people can really explode. And usanga sometimes, uh, byaragwiriye mu people's muntu partners or family kandi members or niho relatives will say, usanga "Where's that come umuntu from?" yarengewe mbere rimwe na rimwe abubakanye n'uwo muntu canke inshuti n'abagenzi bashobora kwibaza bati ibyo byazananye hehe ntibashobore kumenya yuko uyu muntu amaze igihe atamerewe neza biragwirirana mu muntu ugasanga umuntu arataye akenge rero si ibishika giturumbuka biba byaragwiriranye mu muntu Harry Minas yarakoze mu bitaro aho basanzwe bavura abantu bagendana indwara zo mu mutwe imyaka myinshi akaba asanzwe uba ari we murongozi w'ikigo The Global and Cultural Mental Unit muri kaminuza ya Melbourne yavuze ati mu gihe ubonye impinduka mu muntu ntukwiye kuzirengagiza aho yavuze ati Those who are most likely to notice those changes abafise amahirwe menshi yo kubona izo mpinduka basanzwe begereye abo bantu bakwiye kuhabera amaso ariko kandi bakagerageza kumuyagisha banamubaza ibiriko biramubako ni byiza kurondera ukuntu uyo muntu yumva yisanzuye ku buryo ashobora guserura ibimurimwo akabivuga kandi akiyumva yuko ataza gucibwa ko imanza cyangwa ngo ateshwe agaciro cyangwa ngo ibyo bariko baracamwo biteshwe agaciro umwigisha minasi yarigeze kuba umuhanuzi mu byerekeye impunzi n'abashaka ubuhungiro ku rwego rw'igihugu mu gihe kitari gito avuga yuko abantu bava mu bihugu bikoresha imico n'akaranga bitandukanye bashobora kutarondera ubufasha bw'urutavanako kubera yuko batamenyeshwa ibijyanye n'indwara zo mu mutwe n'intambamyi bitera reka dusubire twumvirize ingene vyasiguwe aho bavuze bati
nubwo biba bigaragarira bose yuko umuntu afise indwara yo mu mutwe abo bantu bakwiye kwitwararikwa canke bakaraba ingene babagumiza mu rugo imiryango ikagabanya ababagendera mu kibano kubera yuko bibatera isoni kandi ntibabaronderere ubufasha bubereye ku babifitiye ubumenyi ku bw'impamvu imwe cyangwa iyindi ukaba utifuza kuvugana na muganga w'umuryango wawe hariho ahandi hantu henshi ushobora kuronka ubufasha nka beyond blue ubusanzwe ajejwe iby'ubuhanuzi muri ico kigo muganga grant blashki yavuze yuko abantu bashobora gukora akabazo k'umwanya muto kari ku gisenge bumenyi ibyo abantu bita the website kugira ngo bashobore kumenya namba bakeneye ubufasha bujanye n'indwara zo mu mutwe ico kibazo kizwi nka ka cumi kibaza umuntu ibibazo cumi kandi ubwo nyene ugahita uronka inyishu ku bimenyetso reka dukurikirana uko vyasiguwe
kenshi iyo ufise inyishu iba yabaye canke inyishu yawe ikaza iri mu kigero gisanzwe muri ico gihe usanga ataco usabwa gukora ariko twama duhimiriza abantu ngo biteho uko bamerewe mu mitwe na cane cane muri iki gihe cikiza kovide cumi n'icenda rero bandanya ukora imyimenyerezo urondere ingene ushiraho urutonde rw'ibintu ukora umunsi ku wundi uryame bikwiye kandi ntunywe inzoga cane ariko mu gihe uronse inyishu iri hagati na hagati ukwiye guca uhamagara ikigo beyond blue naho mu gihe waronse inyishu iri hejuru muganga blashki avuga yuko ukwiye kubonana na muganga w'umuryango wawe reka tumukurikire mu bihugu bitari bike muganga w'umuryango si umuntu mu bisanzwe ushoka wiyumvira nk'umuntu abereye muri ako kanya mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe imigenzo myinshi yibaza yuko muganga aba ajejwe gusuzuma amaraso cyangwa ingorane z'umubiri ariko muri australia muganga ni umuntu afise akamaro cyane mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe mbere unashima arashobora gukora ibyo bita gp mental health plan mu rurimi rw'icyongereza bisigura yuko uronka ubufasha biciye mu ikarata yawe ukoresha kwa muganga gutyo ugashobora kubona usanzwe afise ubumenyi mu bijyanye n'indwara zo mu mutwe umugambi wiswe embrace multicultural mental health witaho ibijyanye no kumera neza cyangwa uburwayi bwo mu mutwe hamwe no kurinda cyangwa kurwanya abiyahura cyangwa abiya ku buzima mu bantu bava mu bihugu bifise imico n'akaranga bitandukanye basanzwe baba muri australia ruth das asanzwe ajejwe umugambi embrace project mu ishyirahamwe mental health australia yavuze yuko uwo mugambi utanga urubuga ku rwego rw'igihugu mu bigo bisanzwe bitanga serivisi zijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe muri australia cyo kimwe n'abantu bafise imico n'akaranga bitandukanye kugira ngo bashobore kuronka uburyo hamwe na serivisi zisunze imico n'akaranga byabo reka twumvirize ku gisenge bumenyi cyacu turafise ibyanditswe biri mu ndimi zitandukanye bitanga amakuru ku ngorane zifatiye mu mutwe mbere n'ibibazo bitandukanye bifatiye ku ndwara zo mu mutwe ariko kandi tutibagiye n'amakuru y'ingene ushobora kuronka ubufasha kuri icyo gisenge bumenyi turafise amasanamu y'abantu babanye n'uburwayi bwo mu mutwe bashikiriza uko byabagendeye n'ubwo burwayi bwo mu mutwe n'ingene babyifashemo mu kurangiza ino nkuru ukaba uri kuradukurikirana nawe ukeneye ubufasha urashobora guhamagara lifeline kuri cumi na gatatu cumi na rimwe cumi na kane canke ugahamagara beyond blue ku gihumbi n'amajana atatu majana abiri na mirongo ibiri na zine majana atandatu na mirongo itatu na zitandatu ndasubiramo ukaba uri kuratwumviriza ukeneye ubufasha bujanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa ukaba ushaka kubimenya urashobora guhamagara lifeline ku nimero cumi na zitatu cumi n'imwe cumi na zine canke beyond blue ku nimero igihumbi n'amajana atatu majana abiri na mirongo ibiri na zine majana atandatu na mirongo itatu na zitandatu nitwa jean paul amede nizigama iyi ni sbs mu kirundi ndabakengurukiye mube mwese mwari kumwe natwe naho utaha bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya sbs radio uciye ku rubuga rwacu ngo ukanabumenya ariko sbs akaburungu com akaburungu au akarongo gahetamye radio apu